murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda abatwumva mwese twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ninjye uyoboye ibiganiro by'iyi saha uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari na afurika y'uburasirazuba nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro cy'urubyiruko ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza nyuma yaho isa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo dutangirire ku makuru y'ibanze y'akarere ejo ku wa gatandatu nibwo hashyinguwe imirambo y'impunzi z'abanyekongo zishwe ku wa kane w'iki cyumweru zishwe ubwo igipolisi n'igisirikare by'u rwanda byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku biro bya hcr n'ishami rya onu ryita ku mpunzi biri hafi y'icyicaro cy'akarere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda izo mpunzi zasabaga kwimurirwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafashwa gutaha iwabo izo mpunzi kandi zari zatangarije radiyo ijwi ry'amerika ko ikindi kizishavuza ari uko muri gahunda ziboneka zo kwimurira mu bindi bihugu hagendamo urubyiruko rw'abanyarwanda mu buryo budasobanutse umunyamakuru ijwi ry'amerika mu ntara y'uburengerazuba claude ganza munyamagana yakurikiranye uko ibyo gushyingura izo mpunzi byagenze byari ejo ku wa gatandatu tuvugana claude ganza hashyinguwe imirambo y'impunzi z'abanyekongo ingahe uyu munsi hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi z'abanyekongo nyine zishwe ubwo inzego z'umutekano zabirukanaga ku mbaraga ku biro bya hcr hari ku wa kane w'iki cyumweru iyo mirambo yashyinguwe hehe iyo mirambo yashyinguwe ntabwo yashyinguwe mu nkambi nk'uko bari basanzwe bafite irimbi ryihariye ry'impunzi ahubwo yashyinguwe mu irimbi riri mu mudugudu wa birembo mu kagari ka nyarusazi ni mu murenge wa bwishyura hano nyine mu karere ka karongi ngarutse nyuma gato wa claude uvuze ko imirambo yashyinguwe ari umunani ariko amakuru yari yatangajwe n'igipolisi cy'u rwanda cyavuga ko abantu batanu aribo bishwe imirambo yindi itatu yaturutse he ntabwo icyo kibazo wenda njye nabasha kugisubiza ariko amakuru ahari ni uko iyo mirambo yose yari yajyanywe ku kigo nderabuzima gisanzwe kiri mu nkambi ya kiziba kugira ngo imiryango yabo ize irebe hamenyekane ni bande ndetse nabo bamenye ngo abantu babo ko abantu babo batakiri bazima ni ukuvuga ngo rero uko biri ko iyo mirambo yose yavuye ku bitaro bya ku kigo nderabuzima kiri mu nkambi ya kiziba byumvikana ko rero n'ubundi aho niho navuga yavuye kuko nta handi yaba yaturutse hari impamvu si iyo mirambo yabashyinguwe hanze y'inkambi kandi ubusanzwe izo mpuzanye ko zashyirwa mu nkambi amakuru tumenye mu kanya duhawe n'abantu barimo imbere mu nkambi cyane ko ubu ngubu kugeramo bidashoboka navuga yuko iyo mirambo ya beneyo babwiwe yuko igomba kujya gushyingurwa hanze hanyuma ngo kuko bari bafite ubwoba bumva yuko badashobora kuvuguruza icyo cyemezo ariko ni ibintu bavuga yuko batishimiye ntabwo twabashije kubona inzego wenda za leta ngo zisobanure impamvu zahisemo kujya kubashyingura mu buryo bwihariye zibajyana hanze ariko ba nyir'ubwite bo bavuga yuko ari icyemezo batishimiye na gato none wareba se umwuka wabonaga wifashe ute aho ngaho iyo mirambo umunani y'abanyekongo bishwe ku wa kane yashyinguwe hari hatuje mu by'ukuri abantu bari bahari batari benshi wabonaga buri wese acecetse hari hariho n'abapolisi bagera nko muri cumi na babiri bari baje nyine baherekeje iyo mirambo ni mu irimbi rigaragara ko naryo rishobora kuba rikiri rishya cyane kuko uretse imva umunani z'abo ngabo bashyinguwe uno munsi nabonye hariho izindi zigera nko kuri eshatu gusa zari zihasanzwe bishoboka ko ari irimbi rikiri rishyashya uretse gushyingura se hari undi muhango wundi wagaragaye nta kindi kintu na kimwe kigeze kigaragara ni ugushyingura byari bimaze kurangira mu masaha ya saa cyenda hanyuma abantu bari bakiri aho ngaho batari bahashingura ibirenge igipolisi kikihahagaze nta kindi rero nabonye cyari gihari cyangwa se cyakorwaga uko nabirebaga nyine muri izo saha nyine twari tubashe ejo wakomoje ko kugera ku nkambi cyangwa se kwinjira mu nkambi ari ibintu bitoroshye cyane ko polisi yasabaga ko umuntu wakwinjiramo afite umuyobozi wa polisi baba bari kumwe uyu munsi urebye ikibazo cy'umutekano niba wanabyumvise haba imbere mu nkambi cyangwa se mu nkengero zawo cyifashe gute mu by'ukuri nk'uko ejo twahageze abapolisi bakatubwira ko kugira ngo twinjire bisaba kuba duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru kuko ariyo mabwiriza ngo bari bahawe imbere n'uyu munsi ntabwo twashoboye kugeramo ariko abantu barimo bake twashoboye kuvugana bavuze ko n'ubundi abantu bagifite ubwoba baracyafite ihungabana barabona abapolisi bakiruka abonye umusirikare akikanga hanze y'inkambi nta rujya n'uruza rwari ruhari cyane ko hategereye umujyi abantu bajyayo ntabwo n'ubundi basanzwe ari benshi cyane ariko hari hatuje n'abo bantu nyine bari baherekeje iyo mirambo nabo byagaragaraga ko buri wese acecetse ntawavugishaga undi kandi bagaragaza agahinda ku maso ni uko nguko umwuka wari umeze kugeza ubu ngubu ntabwo abantu ntabwo barashobora kwinjiramo baturutse ahandi keretse wenda ababa basanzwe batuyemo bari gutaha ariko nk'abagiye nko mu kazi ntabwo barashobora gusubiramo mu makuru yacu ijwi ry'amerika kuwa gatanu abantu twavuganye ndetse no mu nkuru watangaje wakomojeho ko abari mu nkambi bikanga ko bamwe mu batuye muri iyo nkambi bigize ko abasirikare bashobora gutabwa muri yombi hari amakuru waba wamenye ko hari abantu bafashwe bagiye gufungwa uretse abo polisi yatangaje ku munsi w'ejo ivuga ko ifite cumi na batanu bafunzwe hari n'undi musore umwe ntibuka neza amazina ye ariko we yafashwe n'ubundi mbere ku munsi wa kabiri ubwo impunzi zasohokaga mu nkambi uwo nguwo ngo yari yarabaye umusirikare ari no mu bo impunzi zasabaga yuko bagomba kurekurwa kuko nubwo yaba yarabaye umusirikare yakoreye igihugu ibyo bitatuma abizira ngo abifungirwe kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya niba hari ababa batawe muri yombi cyane ko abo tuvugana barimo imbere bavuga yuko ntabwo abantu barongera guhura ngo bamenye niba ngo babe banisuganya bamenye ese abantu twabuze burundu ni bande ababa tutabona barapfuye baba bafunzwe se cyangwa baba hari ahandi ntabwo amakuru yandi turayamenya neza ubwo ni ibisaba gukomeza gukurikirana tukareba hagira andi makuru amenyekana wenda tukaba twabigeza ku bakunzi b'ibihugu bya amerika mfatiye se kuri izo mpungenge abari mu nkambi bazamuye claude wamenya niba uretse gusubira mu nkambi kwa ziriya mpunzi zari imbere y'ibiro bya hcr mu karere ka karongi hari abandi baba barafashe indi nzira bakajya ahandi hantu ibyo ngibyo biragoye kubyemeza kuko n'abarimo bavuga yuko batari bamenya neza ngo ni bande bataratahuka cyangwa se wenda bafunzwe cyangwa bakaba hari ubundi buryo hari ahandi baba baragiye kuko abenshi twavuganaga bavuga yuko buri wese arakibereye iwe ntabwo n'urujya n'uruza mu nkambi ruhari mu by'ukuri nk'uko byari bisanzwe buri wese arikanga abasore barihishe nk'uko batinya yuko ngo bashobora gutabwa muri yombi ndetse n'abagabo ni ibintu rero bisaba yuko hari hatwara akanya kugira ngo bo ubwabo bongere batekane batuze bahure bamenye uko bamenye ngo abo tubura ni bangahe ni bande arakoze mugenzi wacu kuri Ganza Munyamagana tubibutse abatwumva ko inkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi cumi na birindwi mu Rwanda kandi hari inkambi eshanu z'abanyekongo n'imwe y'abarundi iri Mahama mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda izo nkambi zose uko ari esheshatu zicumbikiye impunzi ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitatu tukivuga amakuru y'akarere kandi ejo bundi kuwa gatanu nibwo inama y'abakuru b'ibihugu y'akarere ka afurika y'uburasirazuba yasoje imirimo yayo mu gihugu cya uganda mu byo iyo nama yasuzumye ni ikibazo cya politiki y'u Burundi mu rwandiko banditse abatavuga rumwe na leta y'u Burundi abari hanze n'abari mu gihugu basabye abayobozi b'ibihugu by'akarere ka afurika y'uburasirazuba kumvisha leta Burundi guhagarika umugambi wayo wo guhindura ibwirizwa shingiro n'itegeko nshinga ibikubiye muri uru rwandiko ku buryo burambuye tubigezweho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera Arusha muri Tanzania muri urwo rwandiko abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bahaye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC bavuga ko umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ufise ingaruka mbi nyinshi zimwe muri izo bavuga gufuta amasezerano yarusha yahagaritse intambara yari imaze imyaka irenga cumi gutera akagere ibiganiro bimaze imyaka ibiri bihuza leta n'abo batavuga rumwe kubera amatati yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu intambara ishobora kwaduka mu gihugu ikagira ingaruka mbi mu karere n'ibindi abo batavuga rumwe na leta baba abahunze n'abakiri mu gihugu basaba abakuru bakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko kugondoza leta y'u Burundi irongowe na mugenzi wabo petero nkurunziza igahagarika uwo mugambi basaba kandi abo banyacubahiro gufasha kugira ubwicanyi gutoteza abanywanyi babo no kubafungira ubusa bihagarare abo batavuga rumwe na leta ya petero nkurunziza bagira ko basaba ko abo bakuru b'ibihugu bya yase bufasha kugira hatumwe ko ikindi gice cy'ibiganiro kuri bo icyo gice coba gifise intumbero yo gushika ku masezerano yo kubahiriza ayarusha yatewe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri bagira ko basaba ko hoca hashigwaho uburyo bwo kubahiriza ayo masezerano mashasha umugwi ngo burimwo abarundi n'abanyamahanga bifuza kandi ko hogarukanwa icuka ciza ca politike no kwaka ibigwanisho ugwaruka rubitunze rutabifitiye uruhusha aha abo batavuga rumwe na leta cane cane bari mu runani senarede badoma urutoki kugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cnddfdd ikindi basaba ni uko amashirahamwe yigenga yoreka kuburabuzwa maze agakora akazi kayo ko gukingira agateka kazina muntu hamwe n'uko amaradiyo yugawe yo kugurugwa basaba kandi ko abo bakuru b'ibihugu bofasha kugira ngo haboneke uburyo bwo gukingira umutekano abanyepolitike bahunze botahuka hamwe no gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi inyuma y'ivyo byose abo banyepolitike batavuga rumwe na leta bifuza ko categurwa amatora atekanye kandi yizewe na bose vyinshi muri ivyo vyifuzo biri no muri raporo yatanzwe n'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa iyo nama y'abakuru b'ibihugu mbere ikaba yaranamwongeye ikiringo co kubandanya ari umuhuza co kimwe n'umuhuza mukuru yobereka guta museveni umukuru w'igihugu c'ubuganda itangazo risoza iyo nama rivuga ko abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko bashimishwa n'aho abo batamu babiri bagejeje igikorwa cyo guhuza abarundi bakaba banahamagariye impande zose zigwa n'amatati kwitegurira gusozera ivyo biganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'uburundi ari nawe yari yamuserukiye yemeje ku rubuga rwa twitter ko yagiranye umubonano n'umuhuza mukapa gastos ndimwo yemeza ko umuhuza atakazi kanini agifise kuko amahoro yagarutse mu gihugu ati kivyerekana ni uko igikorwa co kwitegurira amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro kigeze kure umudiplomate wo murundi akorera yarusha muri tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko ikiringo mukapa yongewe ari co guherekeza uburundi mu mugambi w'amatora ategekanijwe guhera mu kwezi kwa gatanu n'umwaka gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver abatwumva ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo iki ni ikiganiro ejo
kwikinisha ni ibintu abantu benshi ku isi bakora by'umwihariko urubyiruko bamwe babyita ingeso abandi bakabyita kwishimisha ariko nubwo ababikora bavuga ko babiterwa no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa guhaza irari ry'umubiri abahanga mu by'ubuzima ntibahwema kugaragaza ko kwikinisha bigira ingaruka nyinshi ku mubiri ndetse n'imibereho bya muntu bityo abahanga mu buzima bw'imyororokere bavuga ko uretse abantu inyamaswa nazo zirikinisha nk'uko bikorwa n'abagabo n'abagore kwikinisha bishobora gutangira mu gihe umwana akiri muto hamwe aba atangiye kujya akinisha agapipi ke cyangwa se igitsina cye gusa kuri we nta yindi ntego afite mu gihe ku bantu bakuru ho bikorwa hagamijwe kugera ku munezero wo kurangiza hadakozwe imibonano mpuzabitsina aha abagabo bifashisha ikiganza bakagipfumbatiza igitsina cyabo ubundi bakajya bakubaho zamuka manuka kugeza intanga zisohotse naho ku bagore bakoresha urutoki cyangwa intoki bazikoza kuri rugongo yewe rimwe na rimwe bakinjiza no mu gitsina cyabo bikorakora ku mabere kugeza igihe bumvise bageze ku ndunduro y'ibyishimo byabo nshuti bakunze b'ikiganiro ejo kuganira kuri iyi ngingo ni mu buryo bwo kurengera amagara yacu mu kungurana ibitekerezo bityo namwe mudukurikiye murabizi ko tutajya tubanigana ijambo turaza kwakira ibitekerezo byanyu ese ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rureke kwikinisha zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ni nimero mushobora gukoresha mutwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku kwikinisha abaturage baraza kutubwira ese kwikinisha mubona biterwa n'iki ese ibi bigira izihe ngaruka ku buzima bwa muntu ibi ndetse n'ibindi byinshi nibyo tubahishiye muri iki kiganiro muri studio kuri mikoro mugiye kubana nanjye Mizero kirisipe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika umuhanzi sashomura ati sinshaka kukubura habe n'isegonda bityo bakunzi bacu namwe ntimunyeganyeze urushinge rwa radiyo zanyu habe n'isegonda turaje mu kanya
yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi w'ejo n'ejo bundi akongera uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri wowe iki ni ikiganiro ejo uramenya amabwire ndazica umubano wacu Oh yeah. Oh yeah. sinshaka kukubura habe n'isegonda
reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika aho uyu munsi tugiye kuganira ku gikorwa cyo kwikinisha ibintu bamwe bafata nko kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina abandi bakabibona nk'ingeso ndetse igira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu by'umwihariko urubyiruko nk'uko twabibonye ku mutwe w'iki kiganiro kwikinisha bikorwa n'abagabo ndetse n'abagore gusa abantu bamwe bavuga ko birinda gutera inda ku bahungu cyangwa se bikarinda gutwita ku bakobwa ndetse bikabarinda bombi kurwara no kwanduzanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko nubwo ibyo bifatwa nk'urwitwazo by'umwihariko ku babikora abahanga mu buzima bw'imyororokere ya muntu bemeza ko iyo umuntu amaze kuba imbata yo kwikinisha bimugiraho ingaruka nyinshi ku buzima bwe yaba ari umugabo cyangwa se umugore ubikora ese kwikinisha ubona biterwa n'iki abaturage mu karere ka musanze baratuganiriza uko babyumva
njyewe mbona biterwa na tekinoloji abana b'iki gihe bagendana n'ibigezweho ama interineti bakajya ku ma yutube bakareba ibyo abasitari bakora nabo bakabyigana ikindi kandi biterwa n'ubupagani mu bantu iyo udasenga ngo imana ibigufashemo ubivemo byakanga byakunda wicira inzira muri uko kwicira inzira niko usanga nk'umukobwa afashe ayo makaroti cyangwa ibyo bitoki akabikoresha akikineza ariko mu bahungu ugasanga bakoresha ibikotori ugasanga bari kujya mu madushe batangiye kwikinisha bakoresheje amasabune ibintu nk'ibyo icya mbere kibitera ubwo bareba ibintu by'amaporono bamara kubibona bakabona ibintu abari abazungu bose bakora basomana baryana iminwa bagira bati noneho bagashaka uburyo babona aho bari bukorere bakorere gahunda nyine zo ku- zo kuba babona ba- igitsina gore kugira ngo babikore bikabananira bikaba ngombwa ko bagira bate bikaba ngombwa ko bikinisha kugira ngo barebe ko barangiza yewe impamvu mbona abantu batera batera kwikinisha mbona ari ibintu byinshi bitandukanye icya mbere turi muri ya minsi y'imperuka nyine imwe yanditswe mu byahishuwe ko hazabaho ibihe byinshi biruhije ni bene ibyo bigenda bitugarukaho ni ibyanditswe biri kudusohoreraho ikindi navuga kijyanye no kwikinisha akenshi ni igikorwa gikunze kuba ku bantu akenshi babikora baryamye ushobora kugera mu kigo wenda wajya kuryama iyo muri mayindi yawe reka mbivuge mu bwenge utekereje kuba wakora imibonano mpuzabitsina ukumva urabishatse hari igihe igisubizo cyawe cya hafi gishobora kuba cyaza ari ukwikinisha ukaba wagukemura ibibazo ufite ikindi cya gatatu hari abahungu batinya gutereta ukareba umukobwa akumva aramutinye cyangwa se umu- umu- umukobwa akareba umuhungu akumva wenda atamubwira ati mfite ikibazo runaka agahitamo kubyikemurira njyewe mbona impamvu urubyiruko rwikinisha ari izi filime z'urukozasoni zaje barazireba bamara kuzireba bakumva yuko bashobora gushyira mu bi- mu bikorwa ibyo babonye bigatuma rimwe na rimwe bagerageza kwikinisha kugira ngo barebe yuko ba- bakora nk'ibyo bagiye bareba muri izo filime ndumva iyo ngiyo ariyo mpamvu nyamukuru ibitera cyangwa se kugendana n'abantu bafite imico mibi babikora ugasanga n'abandi bagiye muri izo ngeso
reka dushimire cyane aba baturage badusangije ibitekerezo byabo ku byo babona bitera abantu by'umwihariko urubyiruko kwikinisha bityo mu gihe dukomeje kwakira ibitekerezo byanyu ingero ndetse n'inyunganizi ku ngingo yo kwikinisha turi kuganiraho uyu munsi reka twumve ikiganiro mugenzi wacu david hitimana yagiranye n'umwe mu badogiteri mu mujyi wa kigali maze amusangiza kwikinisha icyo ari cyo ingaruka bigira ndetse n'uko umuntu yabyirinda
turi kumwe na dogiteri paul hategekimana akaba ari umukuru w'ivuriro ryitwa st peter biomedical laboratory and clinic riherereye mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyarugenge ahazwi nka ka kigali paul ikaze mu kiganiro ejo urakoze cyane muri iki gihe bikunze kuvugwa ko abantu benshi mu rubyiruko cyangwa se bikunze kuvugwa ko urubyiruko rukunda gukora ibikorwa byo kwikinisha ese ubundi kwikinisha ni iki bikorwa biti kwikinisha mu gifaransa babyita masturbation ni igihe umuhungu cyangwa umugabo afata igitsina kinini akagikinisha kugeza igihe wenda arangirije nibyo ngibyo bita kwikinisha bikorwa ku buryo bwinshi ushobora kugifata mu ntoki zawe ukagikinisha uko wabyumvise cyangwa ukurikije uko wumva bikumereye neza ndumva ariko burya bimenywa na nyiri ukubikora ese ubundi kwikinisha bikorwa ku bagabo gusa cyangwa no ku gitsina gore no ku gitsina gore birakorwa kuko ari ubushagarira bwo kubishaka abagabo barabigira n'abagore bakabigira tubwiye wenda se nk'uburyo nk'abagabo babikora ese abagore bo umugore ashobora kubyikorana ari umwe cyangwa ashobora kubikorana ari babiri umugore ashobora kubyikorana ari umwe ikindi kintu abagore njya numva nabwo ni ukubyumva kuko sinigeze mbibona ntabwo nigeze mbibonana hari n'igihe bakora ikintu kimeze nka nk'igitsina cy'umugabo akaba yakikoreshaho yakikinisha nawe urumva nawe ni ukwikinisha ese ubundi kwikinisha ni bibi kwikinisha ni bibi kuko bishobora kukokama bikazatuma uri umugabo udashobora gukenera umukobwa kuva muri make ushobora kukokama ntunashake kubera kuba wumva n'ubundi umunezero wumva washaka ku mukobwa wowe uwubona ukanarangiza n'umukobwa nawe ashobora kubiheramo ntiyumve ko ashobora kuzashaka umugabo akumva amukeneye cyangwa se akumva amushaka ni izo ngaruka mbi nta kindi kintu bikuvanaho ni uko ugezeho ukabimenya iyo wabikoze cyane bikakokama ukumva nta kindi kintu wakora ni uko bikuvanamo kuzakenera undi mugenzi wawe kandi imana yaraturemye ko tugomba guhura uri umugabo ugashaka umugore kugira ngo muzabyare n'umugore ugomba guhura n'umugabo kugira ngo muzabyare iyo rero wikinishije hari igihe rero ibyo bitabikenera ntawe ubiguterereza ntawe ubikoroga ni ibintu byiza na gutyo ni izihe ngaruka kwikinisha noneho bigira ku muntu ni uko iyo wikinisha kubera ko uba wumva n'ubundi urangiza kubera ko uba wumva unezerwa hari igihe udashobora gukenera undi niba uri umuhungu ubikora bikazakoka mukazaba n'umusore ugakomeza ukabikora hari igihe no gushaka umugore utamushaka niba uri umukobwa aricyo kintu wamenyereye bizakokamo noneho ugeze igihe nawe utazashaka ni gute umuntu yabyirinda noneho kubyirinda ni nk'ibi ngibi byose tuvuga ubundi wenda tunahereye nuko abantu bavuga bati fata agakingirizo kugira ngo wirinde sida ubundi nawe agakingirizo ntabantu bakagombye kugakenera ubundi ni ukwirinda n'ubundi ukagira ubumanzi bwawe ukikomeraho ntugire mu byo kwikinisha kandi birashoboka kuko buri ikintu cyose ni akamenyero niba wowe musore warakuze wirinda haba no gukenera gusambana wirinda haba no gukenera nyine ibyo kwikinisha icyo gihe ntabyo uzamenya nta nubwo uzamenya n'ibyo ari byo ntabyo uzakora doga icyo abantu basaba ni ukwiziga ibyo bita abusinanse kwiziga ifate irinde nicyo cyonyine nageraho inama abahungu n'abakobwa bashobora kuba babikora
reka dushimire cyane dr paul hategekimana ku nama agiriye abantu bikinisha bityo nyaboneka kwirinda biruta kwivuza reka igice cya mbere muri kiganiro tugihinira aha mu kanya dukurikire igice gishya ku ikinamico nyiramubande iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika njye mwumva kuri mikoro muri studio nitwa mizero crispin
iki ni ikiganiro ejo nzahora iruhande rwawe nawe nkundira uzambi impande uri mu kwano kwange kakukume abafere bacamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
nimugire amahoro inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana papiyasi akomeje gutera agahinda umufasha we mama sabine ariko gatsimbanyi yasaze yasizoye yafashe gahunda yo kujya kwa soronga mpaka amuhaye imbabazi ese yaba yaragiyeyo reka dutangirire iki gice mu kabari kwa mama yusufu
bita sha waje hano gukora iki naje kureba mama yusufu kureba mama yusufu umureba mu buhe buryo nibyo da nibyo yari aje kundeba hari ibyo nashakaga kumwitumira hanyuma izi saha na iniforume hatari ku ishuri nicyo ushaka umutuma niba ushaka ko akugira yewe oya rwose wa mugabo we ntubifate nabi nta kindi kibyihishe inyuma rwose ntacyo oya njyewe ugomba kunsobanurira eh banza uname inzoga zanjye ninywere gusemana yawe ibindi byo ndabona nta kwihererana amabanga abiri usa ndaguha ikiko kuko rwose usanze nazicuruje nazirangije ihangane rwose utahe ugaruke mu gitondo ndaba naranguye ntuzankinishe ejo n'inzi ubwo kandi ugomba ku- kongeraho kugira ngo mbike n'ibanga ry'uwo mwana uyu uzagaruke aho ngaho Eh, ngaho genda umva rero gakuru birasaba ubushishozi bwinshi kuko nintareba neza uyu mugabo araza kunkuraho rwose ubundi si byo bindi yavugaga ngo byibanga mufitanye n'ibiki ibyo byihorere gakuru Eh?
ibyo bireke wowe icyo ugomba kumenya ni ukugira ibanga ntazagire ukubaza ngo umubwire ibyo njye nawe dukorana urumva saba mabuja ngaho se umuhayeho makeya mbe nirira dore n'inzara iravuze ubuhuha hoya hoya yewe genda uzagaruke ejo dore amafaranga natumyemo ibindi bicuruzwa Hmm, nahejo rwose mugende genda
abe na gatoya oye yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi w'ejo n'ejo bundi akongera uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri wowe
turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiriye ku gikorwa cyo kwikinisha ibintu bamwe bafata nko kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina abandi bakabibona nk'ingeso ndetse igira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu by'umwihariko urubyiruko abaturage badusangije icyo babona kibitera
biterwa n'ubupagani mu bantu iyo abantu badasenga kuko hari imyaka umuntu ageramo akagira izo feelings iyo udasenga ngo imana ibigufashemo ubivemo byakanga byakunda wicira inzira muri uko kwicira inzira niko usanga nk'umukobwa afashe ayo makaroti cyangwa ibyo bitoki akoresha akikineza ariko mu bahungu ugasanga bakoresha ibikotori ugasanga bari kujya mu madushe batangiye kwikinisha bakoresheje amasabune ibintu nk'ibyo
dr paul hategekimana nawe yadusangije zimwe mu ngaruka kwikinisha bigira ku buzima bwa muntu
ni uko iyo wikinisha kubera ko uba wumva n'ubundi urangiza kubera ko uba wumva unezerwa hari igihe uta- udashobora gukenera undi niba uri umuhungu ubikora ukabikazakokama ukazaba n'umusore ugakomeza ukabikora hari igihe no gushaka umugore utamushaka niba uri umukobwa aricyo kintu wamenyereye bizakokama noneho ugeze igihe nawe utazashaka
ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rureke kwikinisha zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo ingero ndetse n'inyunganizi mukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo uramenya amabwiriza reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi turashimira cyane mwe mwese mwari mudukurikiye njye mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho ikiganiro nari mizero crispin naho roje nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mukomeze kuryoherwa no kunogerwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo naho ubutaha amahoro y'imana abane namwe
yego umuntu arakosa nongere mbibutse mwe mutwumva ko mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kubashimira mukomeza kumva radiyo ijwi ry'amerika